muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo wa akadomo komu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umunyarwandakazi karimpinya queen yamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya nyampinga azwi nka miss rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwanda wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka ni umukino yatangiye gukina mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kiganiro cya none aradusangiza urwo rugendo rwe n'icyo abandi bakobwa bakiri bato bakwiye kumwigiraho karimpinya queen ikaze mu kiganiro murisanga wiriwe neza
mwiriwe neza murakoze cyane urakoze cyane nawe kuba utuboneye umwanya kugira ngo tuganire ijwi rya amerika yumvikana hirya no hino ku isi tuvugira mu kirundi no mu kinyarwanda abadukurikira bari mu bice byose by'isi karimpinya kwini ni muntu ki ku bantu basanzwe batakuzi
murakoze amazina yanjye mwayavuze ni kwinta ari inyinya ndi umunyarwandakazi wavukiye mu rwanda i kigali imyaka makumyabiri n'itanu nyina nawe wo gusiganwa ku modoka nkaba nakora mu ruganda rw'imyenda inasoro bita pinki mango ashanti ndumva muri make ari ibyo muri make ni ibyo uvuze ko uri mu banyarwandakazi bakina umukino wo gusiganwa mu modoka ibyo turaza kubigarukaho gato mu buryo burambuye ariko wamenyekanye cyane mu banyarwanda ubwo witabiraga irushanwa rya nyampinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi icyo gihe byagenze gute urwo rugendo rwari rumeze gute
rwari urugendo rwiza kujya muri nyampinga muri mu kibanza muri bibiri na cumi na karindwi nibwo nibwo nari ndangije amashuri yisumbuye hanyuma nitabira mu kibanza nari mfite umushinga wo guteza imbere abana b'abakobwa muri rusange mu buryo butandukanye n'abagore niyo ntego nyamukuru yanjyanye muri mu kibanza genda neza mbere y'igisonga cya gatatu
urakoze cyane noneho rero uva muri misi rwanda hari isano rigeze ribaho hagati y'urugendo rwa misi rwanda n'uko winjiye mu mukino wo gutwara imodoka
sinavuga ko hari isano bya bugufi nuko mu buzima busanzwe nari nsanzwe nkunda amagare moto imodoka nari nsanzwe nkunda imikino y'abahungu neza ko navuga nakoranye na musaza wanjye dukurikirana eh, ku buryo ibintu byinshi yakoraga eh, nanjye na- na- namwigiragaho nka- nka- nkakora nk'ibyo akora kenshi nkibaza ko aribyo ariko nakoze nkurana nawe ariko ngerageza kwigana ibyo akora nuko natwaye igare ntwara moto ngera aho njya mu mamodoka eh, ino- amamodoka ndetse n'arakundaga kuva kera na mbere y'uko njya muri misiyange Hmm.
yego hanyuma rero ah, ufashe icyemezo cyo kugerageza kwinjira cyangwa se no gutwara imodoka ariko wari uvuze ko watwaraga moto cyane ni ryari winjiye neza ah, cyangwa se wumvise ko wifuza kujya muri uyu mukino wo gutwara amamodoka
Eh, natangiye muri bibiri na cumi n'icyenda ariko sinatangiye ntwara na- natangiye ndi kopilote kopilote aba ari eh, umuyobozi w'imodoka wungirije aba ari wa wundi wicara ku ruhande agasoma imihanda imbere araba yaragiye akayandika muri kumwe na na pilote ariwe uba uri gutwara Eh, nibyo nabanje gukora ndikora imyaka ibiri itatu kuva bibiri na cumi n'icyenda kugeza bibiri na makumyabiri na kabiri Eh, nuko nza gufata icyemezo cyo gutangira noneho gutwara nk'umupilote Hmm. kugira ngo ube kopilote ubundi bisaba iki
kugira ngo ube kopilote bisaba kuba ufite cyane hanyuma hari n'ibizamini bagukoresha kandi kugira ngo ukine- ukine rari ukine usiganwa na- mu modoka ni uko ufite amaso mazima ufite umutima ukora neza utarwaye eh, indwara zishobora gutuma uriya muvuduko cyangwa n'ubushyuhe eh, iriya mikino mbega ya- ya- yaba imbarutso yo kuzura ya ndwara yawe Hmm.
Eh, ariko muri muri make ibikene- ibikenerwa cya mbere cy'ibanze ni kuba ufite cyane Hmm.
ufite uruhushya rwo gutwara imodoka ku buryo pilote uri gutwara agize ikibazo wahita umusimbura Hmm. hanyuma icyo gihe wowe uba ukora akazi ki
A- akazi ko pilote aba aba akora Hmm.
aba ari ako eh, icya mbere ni kwandika imihanda imihanda muzanyuramo mugira umunsi twita rekonesanse umunsi wo kugenda mukayinyuramo mukayandika ku buryo mbere y'imetero zingahe z'izindi hari ikorosi ngo haranyerera ha- harazamuka haramanuka ku buryo utegura umupilote eh, ahantu agiye kwegera noneho agategura imodoka Hmm.
So, akazi kenshi kaba ari kwandika imihanda no kuyi- kwandika imihanda mbere ya rari no kuyisoma muri rari ariko n'izindi asistansi zose Mm. Ah, wari uvuze ko ah, uwo mukino ni umukino ah, wo gusiganwa ku mamodoka amamodoka nk'uko wari ubivuze abavuduka cyane abafite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru cyane Ah, uwo mukopilote kugira ngo akurikirane neza uko imihanda ikurikirana nabyo kenshi na kenshi bigusaba guhita utekereza vuba cyane Ah, byarakoroheye ku- kubimenya no kubyakira no kumenya ah, kujya ukurikirana ibintu ku muvuduko mba muriho
Eh, navuga ko byanyoye cyangwa byankomereye gusa ni ibintu bisaba kubyiga ni ibintu biza by'uburambe na egisenyanse bisaba kubyiga ukabyitoza hanyuma uko iminsi igenda iza niko ugenda umenyerana na pilote wawe Eh, yego ariko bisaba no kunabikunda Eh, ibyo navuga ko bya- byagiye bifata igihe uko uko nagendaga nkora indi rari irindi siganwa niko nagendaga ndushaho kurimbisha Mm. hanyuma muri icyo gihe hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ah, uri kopilote ah, wakinanye n'abapilote bangahe
ntabwo nigishije neza wakinanye n'abapilote bangahe muri icyo gihe cy'imyaka hafi itatu wari kopilote
nakinanye n'umupilote umwe umupilote umwe Fabrice.
okay Ha- hanyuma Yego.
wa- umwanya wi- wi- umwanya mwiza mwashoboye kugeraho i- muri icyo gihe cy'imyaka itatu ni uwuhe mwanya cyane ko uh, muri icyo gihe ndibaza ko habayemo n'ibibazo bya covid icyo gihe mwigeze mu- mukora amarushanwa menshi
Ye- muri kovide twara ntabwo twakoze amarushanwa ngira ngo ibintu byose byari byarahagaze n'indi mikino yose Eh, ariko sinzi ikibazo mu ndagize umwanya twagize wa hafi n'uwa kabiri Mm.
hanyuma uwa kure n'uwa munani ni wa munani bitangira birumvikana bitangira
ariko ni intera nziza cya- kandi ni na- ni ibintu byiza kuva ku mwanya wa munani ukagera ku wa kabiri hanyuma ni ryari wa- wumvishije noneho ko nawe ukwiye kwibera pilote ah, ugatangira gutwara imodoka no gusiganwa
U- ubundi ba- inzozi z'abakopilote benshi eh, abo nzi ngewe wenda akiri urubyiruko aba ari ukuzaba pilote Mm.
rero eh, umwaka ushize nagize amahirwe mbasha kubona imodoka nkodesha niho nahise mfata mu gihe ubwo mbonye imodoka reka- reka ntangire vuba mu by'ukuri ikibazo kiba kinari kinini cyane cyane ku- ku bantu benshi bakunda rariyo bakunda gutwara ni uko baba batarafata icyemezo icyemezo cyo baba bagifite mu mutima ariko ni ni uburyo kubona imodoka yubatse kubona eh, kubona uburyo bwiza bwo gukina
uvuze ko kenshi mu bikomerera abapilote cyangwa se abantu bifuza gusiganwa muri rari ni ugufata icyemezo wowe icyemezo n'iki cyagutinyuye
njyewe narabyifuzaga kuva mbere eh, hanyuma ngize amahirwe uwo uwo pili- wari wari pilote wanjye wese fabrice ari iyo rari yari afite- ntabwo yateganyaga kuyikinamo niko rero nahise nkodesha imodoka ye eh, mba- mbasha gutangira gukina muri ubwo buryo Mm. Ha- hanyuma um- kwino- Ikintu kimwe ari- ari- kuva mbere. Mm.
umaze gukina rari zingahe Hello?
umaze gukina rari zingahe utwara Eh, eshatu eshatu hanyuma muri izo eshatu umwanya mwiza wabonye n'uwa kangahe
Eh, ubwa mbere nabaye iya cumi na kane muri makumyabiri n'ebyiri ndumva twe sinibuka neza ubwa kabiri mba uwa gatatu mu bantu cumi n'umwe kugira ngo mbibutse ko abo bose bari abagabo hanyuma ubu- ubwa gatatu mu wa kabiri mu bantu batandatu Mm.
ubu Ugize- ngubu inzu iyoboye shampiyona y'u rwanda mm, muri irari shampiyona y'u rwanda Mm, ugize neza kuvuga ko wabaye wa kabiri mu marushanwa hafi ya yose wagiye witabira ah, amarushanwa ah, yiganjemo abagabo kuba uri umugore wa mbere cyangwa se umukobwa wa mbere witabiriye aya marushanwa wowe ku giti cyawe bivuze iki kuri wowe cyangwa se bivuze iki ku bandi bana b'abakobwa bifuza gutera ikirenge mu cyawe
Eh, kuri njyewe ni ikintu cya- cyanshimishije kandi kinyereka ko u rwanda eh, u rwanda tubamo sosiyete tubamo eh, itanga amahirwe yo kugira ngo waba uri umukobwa umuhungu eh, umugore ubashe gukora ikintu wifuje ikintu cy'inzozi zawe kikangurira ko kirimo abagabo benshi kugira ngo dufite mu rwanda dufite abadogiteri b'aba- abaga dufite abapilote dufite abatwara izi modoka nini dufite abantu abadamu benshi bakora ibintu by'ukuri bisanzwe ari ibintu biri byiganjemo aba- aba- abagabo ibyo byanyereka kwizera ko n'ibindi byinshi twa- twabikora kandi tukabigeraho by'umwihariko eh, byampaye icyizere mu- mu banyarwanda mu mu rwanda mu gihugu ko ko gitanga amahirwe kandi gisigasira abari n'abategarugori muri rusange
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho umutumirwa wacu uyu munsi ari umunyarwandakazi karimpinya queen wamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya nyampinga azwi nka miss rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nk'uko nari nabibabwiye bifuza kugira icyo babaza ah, queen Ah, reka duhere kuri jean pierre kimana Ah, jean pierre kimana ndibaza ko tushobora kuba tumubuze kuri telefoni niko babimbwiye Eh, ariko queen ah, uyu mukino nk'uko wari ubivuze ni umukino usaba ah, uburyo ni umukino usaba kuba ufite imodoka zabigenewe kandi ah, zujuje ibyangombwa mu bijyanye n'uburyo banavuze ko kimwe mu bintu byagukomereye cyane mbere y'uko u- ujya muri aya marushanwa dore ko wifuzaga kuyajyamo cyari ikibazo cy'imodoka mu bijyanye n'uburyo bivuge muri rusange biroroshye kwinjira muri uyu mukino
Mm, mu- muri rusange ntabwo byoroshye ariko ikitoroshye nk'uko bivuze ni ubucuruzi rero rero nakoranye n'ibigo bitandukanye by'abikorera eh, baradushyigikira nk'uko basanzwe bashyigikira siporo muri rusange eh, narabegereye ba- baranshyigikira n'imiryango n'abavandimwe babasha gutangira Mm. gerageza utubwire kugira ngo utegure irushanwa kugeza ku munsi ujya gusiganwa eh, ibyo unyuramo ibyo ugomba kuba wujuje ni nk'ibiki
Eh, yewe, ni urutonde rurerure sinarujyamo ngo ndurangize Mm, ariko tubwire iby'ingenzi.
eh, njyewe nk'umuntu ugitangira mba- mba ngomba kwitoza eh, kwitoza cyane hanyuma eh, imikino igira amategeko wa- yawo ukuntu imodoka igomba kuba iteguye eh, ibyo igomba kuba yujuje byose bigira imisite ndende eh, imyambaro imyambaro y'imbere ibijyanye n'umutekano eh, ibijyanye na mekanike uko imodoka igomba kuba ihagaze byose ni ibintu bisaba ngo ufatire risite yose ibinyuramo iyo ubyujuje byose ijana ku ijana Mm.
yego Ha- ha- Mm, ubushobozi rero bugenda butandukana bitewe eh, bitewe n'uko imodoka yawe ihagaze Mm.
Mm.
Ah, urebye cyangwa se iyo ukurikiranye ah, amarushanwa nk'ayo tuvuge ah, ya rari ah, ariko noneho tugende noneho no ku rwego rwa rw'imikino nka formula one ah, aha nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ah, uriya mukinnyi w'igihangange lewis hamilton yigeze ah, no kugutaki- kugutaginga agushimira kubw'uruhare ugira mu guteza imbere uyu mukino Eh, icyo gihe mbere y'uko nkubaza ikibazo gikurikira wabyakiriye ute kubona lewis hamilton igihangange muri formula one akuvugaho
Ah, murakoze Mm, byaranshimishije cyane Eh, eh, nanagaruka kuri cya kindi nari navuze ngo mbi- ngo mbibutse ko ari abagabo gusa Mm, ukwiyemera ni uku- ni ukugira ngo no- nongere mbyutse ko mu byo turi gukora mu byo turi gukorana n'ibindi bigo bitandukanye ni ukuzana abagore n'abakobwa benshi muri muri iyi mikino iyi mikino yose muri rusange ariko by'umwihariko muri make sport eh, kumva umuntu umwe mu bantu mu bagabo benshi eh, nibaza ko tu- tubaye benshi byarushaho kuba byiza nk'uko turi gukorana n'abandi rero kubona bahita nisoni yaramposije ni ibintu byashimishije biha n'icyizere ko eh, mu by'ukuri dukomeje tuki- tukaba benshi tuka- tugakora cyane twagera kure yego urakoze cyane mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri ah, jean pierre cimana wirwe neza jean pierre uranyumva jean pierre niba tumuvuze kuri telefone reka tubahe norbert wiriwe
alo alo ninde ninde ni
ni noruberi
Eh, na Robert turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
mbere na mbere nanjye ndashimire yego uri hehe ijwi rya amerika riba ryafashe mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo yego
Ah, mm, mbere na mbere reka nanjye ndashimire ku kiganiro cyiza muba mwateguye Mm,
bo ariko manze nshimire n'uwo muntu mwadutumiriye mutumirwa mm.
ariko hari ibibazo nshaka kumubaza ese ko mbona mm, u- u- wenda igitsina gore gutwara imodoka nka ziriya bigorana ni iyihe rushu- shusho rusange yaha abategarugori kugira ngo nabo babashe kwiyumva muri uriya mukino Mm.
ese ni ibiki bigorana ni ibiki bibagora kugira ngo wenda binjira muri iriya modoka kugira ngo bayige neza bayimetirize
Mm.
ese umubare wa- wa- w'abiga amamodoka mu gihugu wenda ku- ku bategarugori ugeze ahagana wenda niba babasha kubishyikira ikindi mubaza mu modoka ko mbona harimo abantu babiri bariya abantu babiri yenda ubwo ni umushoferi undi abashinzwe n'ikimo imbere murakoze mu nsobanurire urakoze cyane noruberi reka dufate na jean Pierre wiriwe jean Pierre wiriwe Ah, niba niriwe yego ikibazo cyawe uri he wowe hano jyene jean pierre kimana ndi intungamo mu kagari ka nyamirama umurenge wa sumbe rwamagana yego binabanzaga gushimira cyane abanzaga gushimira cyane uwo mutumirwa kuko bigaragara neza yuko abategarugori cyangwa se n'abakobwa barimo kwitinyuka mu buryo bwose niba ari umudamu cyangwa umukobwa akemera kuba eh, yajya gukina hari nka kuriya kandi tubona ari ibintu byajyaga bikorwa n'abagabo gusa ni ibintu byo kwishimira ariko se kandi na- namubaza muri ibi bice hakorwa iki ni ubuhe bukangurambaga bwakorwa kugira ngo noneho n'abandi bakitinya batinyuke babone ko imirimo nk'iyo ngiyo babona ko bikwiye abagabo eh, bavemo ubwoba nabo babe bavuga bati natwe twakina harari nk'iyo ngiyo cyangwa se twakora n'ibindi ibintu by'andi masiganwa yandi cyangwa andi marushanwa ya yandi akunda gukorwa n'abagabo gusa naho ubundi biragaragara neza ko abagore n'abakobwa bamaze gutera intambwe ikataje kuko uwo nguwo niba agenda agakina rari hari abatwara indege hari abatwara imodoka zitandukanye n'amamoto bose abagore ni hejuru cyane murakoze cyane urakoze cyane ah, ki- urakoze cyane ah, ah, Queen ah, ibibazo byabo birasa nkaho byenda gusa ah, ahanini baribanda ku bijyanye ah, no gutinyuka ugakina umukino ubusanzwe wari umenyerewe ko ukinwamo n'abagabo gusa noneho bana- bakibaza icyakorwa kugira ngo ubwitabire bw'abakobwa cyangwa se abategarugori bwiyongere Ah, hanyuma an- anabaje ah, ku bijyanye na- n'ababa muri iyo modoka ya rari ba- u- yavuze ko haba harimo babiri ah, inshingano za buri wese ziba ari izihe nubwo wabivuzeho tugitangira ariko ah, ngira ngo wakongera ukabibibutsa urakoze
Eh, na- nahera ku kibazo cya nyuma inshingano z'abantu babiri baba bari eh, mu modoka umwe aba ari pilote ari gutwara ni byiza wiruka niba umenya ngo nda- ndahindura visensi ndakatanya nda- ndahagarikira aha ni eh, mbega niba utwaye imodoka hanyuma uwa kabiri bamwita kopilote niwe uba umwungirije icyo aba ashinzwe ni uku- mbere ya rariyo kwandika imihanda kugira ngo bamenye ahantu hose bazanyura bakayora Eh, icya kabiri muri rari ni ugusoma imihanda ni ukuvuga ngo akamubwira ati wenda tu- mu kilometero kimwe hari ikorosi ri- rikata cyane iburyo cyangwa se ibumoso akamubwira ati wenda harazamuka cyangwa haramanuka kugira ngo bitegure umu- umupilote utwaye eh, mbere y'igihe Ni- ni naryo banga ry'umukino ni uku- ni ukumenya icyo ukora mbere y'uko uki- ukigeramo ikindi aba- abari babiri kugira ngo nihagira n'ikibazo kimwe- na kimwe kiba wenda cyane kamike ikintu gishobora gutoboka ikintu gishobora kuvamo icyo ari cyo cyose mu- mufashanye mufashanye kubi- kubikora Eh, ni ni umukino n'ubundi ugirwa na pilote na kopilote hanyuma icyo- icyo ikibarirwaho ni uku- haba ari iminota baravuga kuva kuri a kugeza kuri b bakareba umuntu wakoresheje iminota mike niwe uba watsinze Eh, hanyuma icya kabiri ngo hakorwa iki kugira ngo eh, abari n'abategarugori biyongere muri iyi mikino nibyo mbyutse neza yego no kubatinyura Mm.
Yego, nibaza ko nta muntu watinyuka ikintu eh, ataramukimenye uko tuzakomeza gukina hakaboneka imodoka nyinshi hakaboneka uburyo baguterankunga n'abafatanyabikorwa bakadufasha ku buryo n'abantu bamenya ibintu kuko wabona batanabitinya kuko ko ahubwo ari- harimo no kutabimenya no kuta- no kutabibona Mm. rero nibaza ko ko tuzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye tuzagenda tugira imodoka nyinshi tukagira ahantu twerekanira uko batwara ku buryo umuntu abikunda ariko yanabibonye yego hanyuma se mu bijyanye n'urwego rw'umukino muri rusange ah, uwo mukino wigeze kumenyekana cyane ndibuka mu bihe ah, by'abitwaga ba kazungu ubwo mperuka kubikurikirana ah, usa nkaho ugiye hasi gatoya mu bijyanye mu rwego rw'umukino ubwawo kuri- muri iki gihe uhagaze ute
rero ikipe yanjye uko duhagaze yego n'umukino muri rusange ah, ama- amarushanwa muri rusange uburyo ategurwa bihagaze gute murabyishimira intera biriho
yego eh, njyewe nk'umukinnyi ugitangira eh, ndabyishimira nishimiye irushanwa ku buryo yariteguye ko haba haje abapilote benshi na by'umwihariko ko dukorana ni- n'ibi- n'ibindi bihugu ugasanga abarundi baje abagande abanyakenya zambia tanzania ukabona ntabwo ari ni n'umukino unahuza n'ibihugu ni n'umukino harimo n'ubukerarugendo no ku no guhuza ibihugu byo byo muri East Africa byo mu burasirazuba ni ni umukino ugenda waguka umunsi ku wundi ugenda ukora umunsi ku wundi ku buryo ah, tubifitiye icyizere dufite icyizere ko bizagenda neza
U- ura- ura- urakoze cyane hanyuma tugaruke gato ah, mu masiganwa ah, ah, wasobanuye kare uvuga ko kugira ngo bamenye umuntu watsinze ahanini bareba intera y'urugendo n'iminota bakoresheje ariko se nk'iyo mugiye gusiganwa ah, tuvuge nko mu mupira w'amaguru nk'urugero ah, ikipe imwe ishobora kugenda mbere y'uko ah, umukino uba ikaba yareba amavidewo runaka y'uko ikime ba- ikipe bagiye guhura nayo yagiye ikina bakamenya intege nke ikipe runaka ifite bakaba ariho wenda banyuza abakinnyi babo b'abahanga mwebwe muri uyu mukino eh, amayeri mukoresha kugira ngo mwige ah, abakinnyi runaka cyangwa se muvuge ngo uyu mukino ibi ngibi nitubishyira hamwe dushobora kwitwara neza ayo mayeri ni ayahe
urumva amayeri ni amayeri ntawe umenya ibanga rye Eh, ariko eh, mu- muri rusange ni ubwiza urumva twe- twebwe mu mukino wo gusiganwa n'amamodoka ntabwo ari futuboro ngo urakina na baro ngo urebe n'abandi ikintu cya mbere cy'ingenzi ni imodoka ni imodoka ufite n'uburyo uyiteguramo Eh, icya kabiri ni wowe ku giti cyawe eh, uko umenyerana n'imodoka yawe hanyuma wenda ukajya kureba andi makipe ah, ari- ariko icya mbere aba ari imodoka nawe na- n'uko mubanye n'uko uyizi eh, hanyuma ibyo bindi biterwa nanone eh, n'urwego abandi mugiye gukopeka bariho nk'uko nyine muri futuboro babikora bakareba abandi ukareba iminota mureba iminota wenda niba mwarasiga ngo bishize ukareba iminota yagusize noneho ugatangira kwibaza aho wowe wayitakarije cyangwa amasegonda akenshi aba ari amasegonda noneho ukareba niba ari ikibazo cy'imodoka niba ari wowe ukareba imodoka afite n'iyo ufite ukabigereranya Eh, ha- haba hari ibintu byinshi byo byo kugereranya mm, kugira ngo umenye uwatsinze kuki yatsinze uwaje imbere kuki yaje imbere yego ariko ahanini biterwa n'imodoka umuntu ufite imodoka nziza kurusha abandi benshi aba afite amahirwe menshi yo gutsinda Hmm. urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni queen karimpinya akaba ari umukinnyi ukina umukino wa rari wo gusiganwa ku mamodoka kuri telefoni dufite robert wiriwe neza robert uranyumva samuel robert uranyumva robert uranyumva Ah, robert ndibaza ko mu buhanga bw'ibyuma bashobora kuba bafite akabazo nawe ariko ah, queen wavuze ah, ikibazo ki- ndagaruka ahanini kuri iki kibazo kijyanye n'ubushobozi Ah, urabishimangiye mu kanya uvuga ko ah, kugira ngo witware neza imodoka nicyo kintu cy'ingenzi uburyo imodoka yawe ihagaze Ah, urebye amarushanwa mpuzamahanga atandukanye usanga abakinnyi nk'amwe baba bafitanye amasezerano atandukanye n'amasosiyete akomeye cyane ayo masosiyete akaba ari nayo abaha ayo mamodoka ah, yo ku- yo- yo- yo gusiganwa ariko nibaza ko mu rwanda ndetse no ku mugabane wa afurika ibyo ngibyo ndibaza ko bitarahagera kuko urebye nko muri za formula one abakinnyi eh, nka ba lewis baba baf- bafite eh, amakompanyi cyangwa se amasosiyete y'imodoka akomeye cyane ariyo abakurikirana Ah, mu bijyanye n'icyo kintu cy'ubufatanye n'abaterankunga ah, urugendo mubona rugeze he Ah, ni iki mwifuza ko cyashyirwamo imbaraga cyane kugira ngo ah, mujye kwitegura cyangwa se mujye guhangana guhatana mufite ibyo mukeneye byose
ibintu byose ni urugendo nk'uko uko futuboro ibonwa uko indi mikino ibonwa ariko twebwe turacyakeneye kugira abafatanyabikorwa menshi kuko nk'uko nabivuze ni imikino isaba uburyo kugira ngo tugire n'abandi by'umwihariko ndizigirangiye tuzari n'abategarugori ni uko tubona abafatanyabikorwa kugira ngo tubashe kubaka ikipe ngari y'abari wenda n'abategarugori yaba ikomeye kugira ngo igere ku ruhando mpuzamahanga icyo cyo tubasaba rero ni ugukomeza kudushyigikira no kubireba no kubitera inkunga bisa nabi
kuri telefoni samuel uranyuva samuel ndibaza ko dushobora kuba tumubuza ariko reka dufate simoni wiriwe simoni uranyumva simoni uranyumva dukomeje kugira akabazo ka tekinike mu buhanga bw'ibyuma iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika kwini wari uvuze ku bijyanye n'amarushanwa wagiye witabira hari amarushanwa mpuzamahanga wari witabira cyangwa se hari ayo uteganya kuzajyamo
amarushanwa mpuzamahanga iyo tugera muri afurika afurika ngari championship ihera ko biva ikamanuka ikageza mu bugande kenya u rwanda urundi na zambia rero iyo ayo nitabiriye ntayo yabereye mu rwanda gusa ubu ngubu nibwo mutangiye umukino nk'uko nabibabwiye mwuga amaze gukina imikino itatu ndi umupilote ari njye utwara nteganya kubanza gukina mu gihugu nkakina shampiyona y'u rwanda hanyuma nkakomeza imyitozo kugira ngo njye ku rwego mpuzamahanga ariko koko mfite mfite uburyo mfite n'ubumenyi
hari ibyo uba usabwa bidasanzwe kugira ngo ujye muri ayo marushanwa mpuzamahanga
yego amarushanwa yose uko irushanwa rigenda rikomera niko ibisabwa bigenda byiyongera
hanyuma hari n'igihe njya mbona mu gihe cy'amarushanwa ndavuga nk'amarushanwa akomeye cyane umukinnyi runaka abakurikiranwa n'ikipe igizwe n'abamekanisiye n'abandi bamufasha igihe ari cyo cyose ashobora kuba agize impanuka ndetse nkanibuka ibyo nabonye hari dokumenteri televiziyo Al Jazeera y'ikatari yagukozeho aho hari irushanwa rimwe wagize ikibazo bigaragara ko byagufashe umwanya munini nta kipe yari inyuma yawe kugira ngo ihite igukurikirana ihite igufasha ibyo bintu hari abo bantu mugira cyangwa se izo ni zimwe mu mbogamizi ahanini ziterwa no kubura uburyo bukenewe
umukino mu buryo uteyemo hari aho muba mwemerewe gufashwa babaha iminota runaka yo gushyira imodoka yanyu bakamishi banyu baba bateguye muba mwateguye bakayikora hagati ya kizika sipesiyale hagati y'amasiganwa nk'abiri atatu bashyiramo umwanya wo kugira ngo mwishyure abakamishi banyu bayikore rero muri iriya dokumenteri twari turi hagati mu mukino ntabwo muba mwemerewe kugira undi muntu uwo ari we wese ubafasha ni wowe na kopilote gusa muba mugomba kwikorera imodoka ni nayo mpamvu kugira ngo ukine muri uyu mukino neza bisaba ko uba ufite ubumenyi bwa mekanike ariho kopilote wanjye ni umu porofeshono mekanike ni umukanishi abigize umwuga uko rero tugenda twiga turushaho gufashanya niko umuntu aba agomba kuba azi imodoka ye azi wenda n'aho ikibazo kiri imbere y'irushanwa n'aho cyaba mu irushanwa mukamenya uburyo mu byitwaramo paka mugejeje aho abakanishi bandi bari
urakoze cyane reka dufate n'itanga simo wiriwe neza n'itanga simo uranyuva
halo uranyuva yego ndakumva yego ndakumva neza yego uri hehe
ndi mu rwanda mu majyepfo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndagira ngo mbanze mushimire rwose njye ndamukurikira nkareba ibyo akora ariko ndagira ngo ambwire nka buriya kujya mu marari cyangwa se no gukina shampiyona ya rari mu rwanda hari inyungu yaba irimo wenda mu buryo bw'amafaranga nyine ifatika ukurikije ibyo ibyo bashora ku modoka bashora byinshi umukanishi uhoraho kuba umufite ukorera imyitozo esanse cyangwa babifashwamo nyine kubona nka esanse ku buryo abasha kwitoza mu buryo bworoshye ikindi wenda mbwire nk'umuntu abishaka biragoye ko wagira wajya mu marushanwa narakurikiye numva uko avuga nk'umwumva numva uko yatangiye avuga ukuntu nawe byamugoye bisaba kuba umuntu afite imodoka ye abona byo atari imbogamizi wenda kuko nk'abantu babishaka wenda bakabura ahubwo ubushobozi bwo kubona n'iyo modoka kuko numvise ambwira ko imodoka uba ukoresha ari iyawe bwite
urakoze cyane reka dufate na ngangare wiriwe neza uri hehe
ndi gicumbi mu karere mu karere ka gicumbi intara y'amajyaruguru mu rwanda ikibazo cyawe
ngewe nashakaga kumushimira cyane kuko urabona ko aratinyura abandi bakobwa mu bintu bimwe na bimwe bajyaga batinya gukora ahubwo twamusaba wenda akazajya bishobotse cyangwa se akatubwira icyo bisaba kuba wakwitabira ariya marushanwa akomeye nk'ariya yo mu bufaransa tujya tubona
turu de france
ubwo aratubwira icyo byasaba mbega n'inzira bigenda binyuramo muri rusange ni ukumushimira rwose yatinyuye abakobwa kuko biriya ntabwo bimenyereye ko abakobwa nabo bakina rari
urakoze cyane mu kanya Queen Karimpinya araza kugerageza gusubiza bimwe muri ibyo bibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ariko reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke asubiza ibyo bibazo the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. You are my African queen. Oh Lord, ooh Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho umutumirwa wacu uyu munsi ari umunyarwandakazi kariminya queen uyu akaba yaramenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya nyampinga azwi nka miss rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka mu kanya tujya mu karuhuko kagufi kwine hari abakunzi b'ijwi ry'amerika barimo n'iyitanga ndetse na ngangare baduhamagaye mu bibazo abaje simo aribaza inyungu iri mu kurushanwa
iyo mugiye kurushanwa dore ko hari byinshi musabwa kugira ngo mwitegure we akibaza niba inyungu ihwanye n'akazi mushyira muri ayo marushanwa wahera kuri icyo ngicyo
murakoze ukuntu umukino wubatse ntabwo bahemba amafaranga niba ari zo nyungu yabazaga n'uwabaye uwa mbere ntibamuhemba amafaranga kuko muri iyi mikino yacu birinda ko umuntu yakenera amafaranga akaba yakiruka wenda akanabura n'ubuzima bwe kubera gushaka uburyo rero uburyo buva mu baterankunga mu byo mukorana abikorera muba mwakoranye bakamamaza ukabamamariza wenda nizo hantu inyungu zishobora guturuka ariko mu mukino ubwawo nta nyungu z'amafaranga ziba zirimo
hanyuma se ibyo ni ibintu mubona bikwiye guhinduka ni ibintu mubona mukwiye guhinduka dore ko tuvuge nk'indi mikino yose abakinnyi baba bakina bavuga ngo nyuma y'iyi mikino nidutsinda hari igihembo runaka gifite agaciro k'amafaranga aya n'aya kuri wowe ubona byahinduka ku buryo byanatera cyangwa se byatuma abantu babyitabira cyane kumva ko hari igihembo runaka nyuma y'ingufu mba nashyize muri uyu mukino nshobora kuzabona kwini kariminya uranyumva ndibaza ko kwini dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ya kubera ikibazo cya tekinike harimo utubazo turimo kugenda duhura natwo kubera tekinike n'amatelefoni mu karere mu kanya reka twongere tubagerageze hanyuma tugaruke kwini kariminya asubiza bimwe muri ibyo bibazo abakunzi b'ijwi ry'amerika barimo bamubaza How crazy it could be, baby, baby, stop. Mm, take it easy, and you will leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even wonder your home is up. My only desire, I could take it as an angel. Between my Cynthia, she make me find love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose. Radiyo ijwi ry'Amerika mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Queen twongeye yongeye kugaruka umbabarire ko kubera ibyo bibazo bya tekinike turimo kugenda duhura nabyo ahanini ndibaza ko biterwa n'ikirere no kuba turi kure ariko nari nkubajije ku bijyanye niba mubona bikwiye ko yaba sinzi niba mufite ishyirahamwe cyangwa se federasiyo mwajya mwareba uburyo habaho igihembo icyo gihembo kikaba ari igihembo abakinnyi nk'amwe mwajya mwifuza ko mwatsindira ndetse kikaba cyanatuma abantu benshi bitabira uyu mukino
nibaza ko byaba ari byiza ariko tudahembwa n'umukino nyakuri ahubwo wenda dufite nk'amakipe wenda bishingiye kuri marike y'imodoka cyangwa se bishingiye ku ikipe ubwayo buri kipe wenda ikajya iba ifite abakinnyi yateguye noneho bagahemberwa muri iyo kipe aho kugira ngo umukino w'ubwabo ubahembe nibaza ko cyaba ari ikintu cyiza ku buryo umuntu yabikora ari ibintu akora by'umwuga akaba ari nk'umwuga we akaba ari umukinnyi wo gusiganwa ku mamodoka no muri rari bije bikava muri fomila wani gusa cyane cyane nk'inaha wenda ahandi ho birakorwa ariko inaha bije hakaza ikipe hagakorwa wenda ikipe ku buryo umuntu abikora ari umwuga ahemberwa nibaza ku giti cyanjye numva byaba byiza
hanyuma hari uwavuze ko bishimira cyane intambwe wamaze gutera dore ko urimo unatinyura abandi bakobwa nibaza ko nabo bazagerageza gutera ikirenge mu cyawe ariko bakavuga ko bakeneye no kukubona mu yandi marushanwa akomeye nk'amarushanwa yo mu bufaransa wigeze kuvuga ko ucyubaka ubushobozi ucyubaka uburyo uhatana ibyo ni ibintu uteganya mu gihe cya vuba
byose bizaterwa yego n'ubushobozi ariko n'ubumenyi kuko nibwo ngitangira ndacyari kwitoza ndacyafite byinshi byo kwiga uko bizajya bigenda bikunda nanjye nzajya n'abandi dufatanye tuzajya tureba urwego turiho turebe ko koko twatangira noneho guhatanira kuri urwo rwego ni ukugenda buhoro buhoro niko navuga intambwe imwe ku yindi turi guhera mu rwanda tuzagenda tugere muri afurika noneho urwego rwa afurika nitururenga nabwo dukomeze kuzamuka ni ibintu bizagerwaho ariko ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi bizafata imyitozo n'uburyo
reka kuri telefoni dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika mani iriho joseph wiriwe neza uri hehe gerageza uzamura ijwi ryawe ariko
ni burera mu majyaruguru y'u rwanda yego ikibazo cyawe
ikibazo ndabaza mushiki wacu ese mu kazi ke ko gutwara imodoka gusiganwa ni izihe mbogamizi yahura nazo wagira n'abandi bakobwa yageze muri mu bantu rusange bamwakira gute bamufata gute nta mbogamizi ahura nazo natubwira
urakoze cyane reka dufate na claude wiriwe uri hehe uri hehe claude
i kigali ikibazo cyawe ikibazo cyawe claude uranyumva wari uhamagaye ku ijwi rya amerika turi kumwe na claude ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko kwine mani iriho yibazaga imbogamizi ushobora kuba uhura nazo hanyuma anibaza uko abantu bakwakira iyo muhuye n'abantu ukababwira ko uri wa munyarwandakazi utwara usiganwa muri rari abantu babyakira gute
abantu babyakira abenshi babyakira neza bakanagutera niba navuga ngo kuhaje bakakubwira basikomereza aho ariko birumvikana ko ntababura bagucamo intege bakakubwira ati biriya bintu wagiyemo bizakwica hari amamodoka azagukubita hasi ntibabura ntibabura abakuca intege ngo ubihagarike ariko mu by'ukuri abenshi ni abashyigikira
ku bijyanye n'imbogamizi wigeze kuvuga ku buryo ariko uyu arifuza gusobanura neza mu buryo bwimbitse imbogamizi uhura nazo
imbogamizi nge navuga nkange ku giti cyanjye ugitangira ni uko iyo ugitangira uba ufite ibintu byinshi ukiri kwiga rero uragonga wica imodoka byoroshye uba ufite mbega niba nabyita utaragira ubunararibonye ku buryo uba wica ibintu byinshi uba ugonga uba ugikata nabi uba utaramenya ni imbogamizi zijyanye na na egisperiyanse nkeya ubwo urumva rero bihita byongera bikagaruka ku buryo kuko niba ugiye gukora imyitozo ukagaruka wavunnye amortiseri ebyiri ukagaruka wamennye buwate niko bihita bigusabira ubushobozi burushijeho kandi nk'umuntu ugitangira kugira ngo ubone uburyo buhagije ni uko ubanza kwerekana ko koko ufite ubushobozi bwo gukora neza ibyo ugomba gukora mu by'ukuri imbogamizi zijyanye n'ubumenyi n'uburyo nk'uko nabivuze
hanyuma wagarutse kuri icyo kintu kijyanye n'abantu baguca intege abantu bakubwira ngo uzapfa izo modoka zizaguhirika nta bwoba wigeze ugira ugitangira hanyuma iyo urimo gutwara byo nta bwoba uba ufite
ubwoba buriya ubwoba ni ikimenyetso cy'uko uriho cy'uko ukiri umuntu muzima rero ntabwo ntabwo bubura ariko ahanini iyo ugiye kubikina ni uko byo ubwabyo biba bitaguteye ubwoba ariko ntibibura hari nk'igihe witoza ukagonga nk'igiti ukabona kibaguyeho ntubura kugira impungenge kiranyica ndetse n'imodoka cyangwa se mukanyerera ukarenga umuhanda ntibibura ntibibura kugira kugutera ubwoba ariko si urugendo rwose iyo utangiye n'iyo uri mu modoka urasira buba nk'iyo ugize nka agisida cyangwa ari nk'ikintu utabonye kikaba kikabitambika ariko nabyo ni iti pati ofu de gemu nabyo biba birimo mu mukino
hanyuma reka nkubaze rero tuvuge gutegura umukino runaka avuze ibibazo bijyanye n'amamodoka n'ibiki imodoka nyayo umuntu akeneye imodoka wakumva ko ari imodoka yujuje ibyangombwa byose byo gusiganwa akaba ari imodoka wavuga ko uyifite ushobora gutsinda amarushanwa atandukanye kuko kenshi bavuze ko byose ni imodoka hanyuma hakabaho n'ubuhanga bw'umushoferi uburyo ayitwara imodoka ibikwiriye ni imodoka cyangwa se imodoka iba yujuje ibyangombwa byose ni imodoka nyabaki
murakoze sinzi ko navuga ngo imodoka ibikwiriye kuko nk'uko umuntu ajya kugura umwe akagura toyota undi akagura yundayi undi akagura iyindi y'ubundi bwoko niko no mu marushanwa y'imodoka bimeze rero biterwa hari amamodoka menshi atandukanye afite ubushobozi bugiye butandukana ariko uko ugenda wongera urwego rwawe nk'umukinnyi niko ugenda uzamura urwego rw'imodoka yego rero amamodoka hari n'agikorwa ubu ngubu akiri mu ruganda asohoka umunsi ku wundi ariko ari mu ngeri zitandukanye nk'uko imodoka zisanzwe nyine ushobora kugura karina undi akagura benzi undi akagura zewiki undi akagura renji rova nabyo no mu mukino nabyo niko bimeze
kuri wowe imodoka uvuga ngo iyi ni imodoka ndamutse nyifite n'irushanwa rya afurika ntari itsinda ni nk'iyi
bo burumva ntabwo nahita mvuga nti iyi ngiyi nyifite n'irushanwa ntari itsinda kuko nk'uko nabibabwiye nibwo ngitangira ntibyaba ari n'imodoka gusa byansaba no kureba izo aba mbere bari gukinisha muri icyo gihe nanjye nkongera uburyo bwanjye rero ntabwo nahita mvuga ni ubu bwoko bw'imodoka ni iyi modoka ariko uko uko igihe kizagenda kiza niko bizagenda byisobanura hanyuma mu bakinnyi barariye hari nk'umukinnyi ukura igihe watangiraga gutwara ayo magare utwara moto wafataga nk'icyitegererezo uvuga ko ari we ushobora kuba warabaye intandaro yo gukunda uwo mukino
ngewe nigira ku bandi hafi kuko abari kure ni beza tuba tubireba tukabikunda ariko ntabwo ntabwo mba nzi neza niba ibyo banyuramo nanjye ari byo nyuramo niyo mpamvu rero ndebera ku bakinnyi bandi hafi abo ba yoto fabrice ba christian kanangire ba jean carlo davis ba gakwaya claude abo bose ni abantu ndeberaho umunsi ku wundi kuko bantanze mu irushanwa kandi ni abanyarwanda bandi hafi ku buryo ku buryo imbogamizi mpura nazo n'ubutaka bwacu n'u rwanda uko ruteye mba nzi neza ko ndi kurebera ku muntu wa nyawe kandi turi muri situwasiyo zimeze kimwe rero abo ndeberaho ni abahasi ni abo dukorana uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako yaba imikino itandukanye igenda ihinduka kera nk'abakopilote na n'ubu niko bikimeze aho ngaho mu rwanda uba ubona akazi kabo ari ukumenya imihanda ibintu nk'ibyo ariko muri iki gihe dusigaye tubona amamodoka akorwa arimo za gps ku buryo nibaza ko kenshi hari igihe kizagera abo ba kopilote batagikenewe kubera ikoranabuhanga riri mu mamodoka urebye uko umuvuduko w'ikoranabuhanga n'umukino wa rari muri rusange urabihuza ute
yewe ibyo ngibyo naba ngiye kwantisipa kureba ahazaza uko hazamera ariko eh, reka tubitege amaso Reka uko tubi- bizagenda ubwo natwe tuzajyana nabyo Eh. Ah, Queen mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko sinagisoza ntanavuze ko ah, ejo bundi mu muhango wo kwita izina ah, abana b'ingagi wabereye ku kinigi ku nshuro ya cumi n'icyenda ah, wari umwe mu bantu batoranijwe ah, kugira ngo nawe ube mu ba- mu baha abo bana b'ingagi izina Ah, mbere na mbere wabyakiriye ute Ah, ni umuhango wari urimo ibihangange bitandukanye biturutse hirya no hino ku isi kuba wari muri abo bantu ah, bivuze iki kuri wowe
Mm, si- sinzi iri jambo niba ribaho mu kinyarwanda wenda nuko ntari kuryibuka neza Ah, ni ona ni privilege kuba ah, baratoranyije mu bantu bita bita izina ni ibintu bya- byanejeje cyane by'umwihariko nkongera kugaruka ku kintu cyo gu- cyo gushyigikira cy'igihugu cyacu cyo gushyigikira umwana w'umukobwa n'iterambere iryo ari ryo ryose yageraho njye nabibonye ah, nk'ikimenyetso eh, cy'u- cy'igihugu kitwereka kiti eh, mukomeze mukore mukomeze mutere imbere mukomeze mujye eh, mu- muri domene zose zitandukanye kuri njye m- umuryango wanjye n'ikipe eh, yose yarari dukinana ah, ni ibintu byatunejeje cyane umukobwa wanjye rero w'ingagi yitwa impundu yitwa impundu izo mpundu rero zihore ah, ababyeyi b'u rwanda bavuze impundu ibyiza bizakomeze bize ku rwanda kuri afurika muri rusange uvuze ko ari ikimenyetso cyo gushyigikira umwana w'umukobwa ah, nk'ubutumwa waha abana b'abakobwa bakiri bato babona ibyo umaze kugeraho ah, wesheje imihigo wabaye umunyarwandakazi wa mbere ukinnye muri uyu mukino wa rari ah, ni ikintu kidasanzwe ku bana b'abakobwa bifuza kuba bakora cyangwa se bajinga ikirenge mu cyawe ubutumwa ubafite ni butumwa ki
Mm, murakoze si ikirenge mu cyanjye gusa mu gutwara amamodoka kuko buri muntu wese afite impano zitandukanye Eh, inama najya nanjye nyigira ni uku- ni ukubyaza impano yawe umusaruro kandi tukigirira icyizere nge kera iwacu mu cyaha hafi ntitwara igare Eh, rimwe na rimwe ukanari ibyanyu ryapfuye wenda ukarikodesha ukarya umunyenga ntabwo natekereza nshobora kuza umunsi umwe nshobora kuzakina rari ariko uko igihe cyagendaga kiza wigirira icyizere urushaho gushakisha no kureba impano yawe niko eh, nagiye mfunguka negera imbere mva kuri kopirote mba pirote Eh, inama najya rero ni ukufungura amaso tugashaka impano zacu tukabikorera kuko nta nta kintu na kimwe umuntu ahabwa ku isahani ngo bamutamike Eh, ibintu byose birahananirwa rero ni uku icya mbere ni ukumenya impano yawe kuko hari igihe ukora cyane ariko uri gukora mm, ibintu udakunze se cyangwa bitari ibyawe nabwo ntibikunde Mm.
ubu wamara kumenya impano yawe ugakora cyane urakoze kuko abantu benshi bafite impano ariko wenda ntibakora nk'uko ukora Ah, ikindi ni ukwigirira icyizere nk'uko nabivuze eh, tu- ukanagerageza uka- Mm.
ukagerageza ukareba ese ndabishoboye ese nu- nu- niba- mu bwongereza uvuga ngo never fail to try so ugerageze urebe Mm.
niba bishoboka niba bidashoboka ubyihorere nta kibazo Ura- Ah, ikindi ni ugushyira imana imbere niyo ah, ah, mubyeyi wa twese Kwe- Queen Karimpinya uh, umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unaganirize abakunzi bacu hirya no hino ku isi wakoze cyane murakoze cyane urakoze nawe nshimire abakunzi b'ijwi rya amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbashimiyeho mbifuriza kandi mbasezeraho mbifuriza amahoro n'amahirwe